mukomeze kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze mwese umwitegereje neza asa n'umuntu uba afite akabiri k'abasomali uyu rero eh, yamenye neza uyu wundi avuga ikiganda kandi yatu- yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe biboneka rero ko bashobora kuba ari umuganda ariko bose uko ari babiri aba banyamahanga nibo bari batwaye aba bandi barundikazi cumi na babiri basigaye uwo ni pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u burundi avuga ku bantu bahagaritswe bafite umugambi wo kujya kugurisha abarundikazi mu mahanga iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye imvura yasenye yasenye amazu mu nkambi y'impunzi z'abarundi mutenderi mu gihugu cya tanzania hamwe n'ikiganiro ntorere kazoza murabigezwaho na radiyo ijwi ry'amerika mu kanya kari imbere mugume hafi rero ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbere y'uko tubagezaho amakuru yo mu karere duhere kuri amwe avugwa hirya no hino ku isi ibiro by'umukuru w'igihugu mu burusiya byatangaje ko perezida vladimir putin na donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika bashobora kuzabonana muri iki cyumweru ubwo bombi bazaba bitabiriye inama ku bukungu izabera mu mujyi wa danang mu gihugu cya vietnam Yuri Ushakov, umujyanama mu by'ububanyi n'amahanga wa Perezida Putin, yavuze ko hari byinshi byo kuganiraho kandi ko biteguye kuganira. Mu ntangiriro z'icyumweru, umuvugizi wa Perezida Putin, Dmitry Peskov, yabwiye ibiro by'aba- ibyo- ibiro ntaramakuru by'Uburusiya, RIA, ko abayobozi baramutse bahuye baganira ku bi- ku kibazo cya Koreya ya ruguru. Peskov yongeyeho ko kugeza ubu nta bufatanye buri hagati y'Uburusiya na Amerika ku bijyanye na Koreya ya ruguru. perezida trump ari mu bushinwa mu ruzinduko rw'iminsi cumi n'ibiri arimo kugirira ku mugabane wa aziya mu ijambo yagejeje ku nteko ishinga amategeko ya koreya y'epfo bwana trump yongeye kwihanangiriza koreya ya ruguru ayisaba guhagarika ubushotoranyi no kudakomeza gukora intwaro za nikireyeri abashyigikiye ukwigenga kw'intara ya Catalogne muri Espagne biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa rya bamwe mu bayobozi baharanira ubwigenge bwayo. Abitabiriye iyo myigaragambyo bafunze imihanda minini y'imodoka n'iya za gari ya moshi irimo imihanda yinjira mu murwa mukuru wa Catalogne Barcelona. Sosiyete ya gari ya moshi yatangaje ko iyo myigaragambyo yabangamiye ibikorwa byayo n'ingendo nyinshi. Iyo myigaragambyo ije ikurikira icyemezo cya guverinoma ya Espanye gisesa ubutegetsi bwa Catalogne. Kuri ubu iyo ntara hicunzwe na Espanye. Kugeza ubu leta ya Espanye ifite icyicaro mu mujyi cya- mu mujyi wa Madrid niyo igenzura inzego z'ubutegetsi z'intara ya Catalogne nyuma yo kuvanaho leta n'inteko n'itegeko n'inteko ishinga amategeko byayo espanye ivuga ko abayobozi ba catalogne bishe amategeko ubwo batangazaga ko iyo ntara igiye kwigenga uwari umuyobozi w'intara ya catalogne carles puigdemont n'abandi baminisitiri bane bakoranaga bahungiye mu gihugu cy'ububirigi puigdemont ba- na bamwe mu bari bagize leta ye barashinjwa ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo w'igihugu n'ibindi birimo kwigomeka intara ya Catalogne ituwe n'abantu miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana atanu
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi ahongeye kuboneka abagore n'abakobwa bajyanwa kugurishwa mu bihugu bya aziya mu minsi ine gusa igipolisi kimaze gufata abagera kuri cumi na batanu ishyirahamwe onrct uwe ton frere rirwanya icuruzwa ry'abantu rirasaba leta gushyiraho urwego rwigenga rwo guhashya abakora ubwo bucuruzi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abarundikazi bari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu nibo batwawe mu bihugu bya aziya cyane cyane ibyo mu kigobe cy'abarabu umunyamakuru ijwi ry'amerika uri bujumbura mu burundi eroje wirikaneza aduha inkuru irambuye kuri uyu wa gatatu mu gitondo igipolisi cy'u Burundi cafashe abarundi kazi cumi na babiri cemeza ko bari baroye kugurishwa mu gihugu ca Oman bari imico ibiri mu miduga yunguruza abantu n'ibintu bita bus bari kumwe n'uwundi muntu umwe w'umugabo bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi asigura ko bari berekeje i Kampala mu gihugu c'u Buganda kugira ngo babandanye baja muri Oman nkurikiye yemeza ko uwo mugabo n'uwundi mugenzi we yavuye afatwa mu nyuma abanje gucoroka igipolisi aribo bari baroye kugurisha abarundi kazi igihe babafata mu gitondo igihe cy'isaha zibiri hariho umwe yashoboye guca mu myanya y'intoki abapolisi aragenda acafata imodoka atera agenda ariko mu nyuma igipolisi kiraronka amakuru ko uwo muntu yagiye gica kiratangira acafatwa n'abapolisi bo mu kirundo ubu rero turiko turavugana bariko baramuzana ni umunyamahanga avuga ururimi rw'ikiganda bibaza ko ashobora kuba ari umuganda w'umugabo umwidondoro we nturamenyekana neza uyu rero akaba kandi azinanye kandi yemejwe n'uyu wa mbere w'umunyakenya ujya mugabo umwe muri aba bagore cumi na babiri ni umunyakenya niko impapuro ziwe urupapuro pasiporo rwiwe rwanditse ko ariko umwitegereje neza asa n'umuntu uba afite akabiri k'abasomali uyu rero yamenye neza uyu wundi avuga ikiganda kandi yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe biboneka rero ko ashobora kuba ari umuganda ariko bose uko ari babiri aba banyamahanga nibo bari batwaye aba bandi barundikazi cumi na babiri basigaye iruhande yaba bafashwe uyu munsi hari abandi bigeme b'abarundikazi batatu bafatiwe mu ntara ya muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nabo nyene bashaka kuja muri oman ishirahamwe rigwanya urudandazwa rwa kiremwamuntu onst we ton frere yemeza ko abacuruza abarundikazi mu bihugu vyo mu kigobe c'abarabu bibonekeza mu ntara zitandukanye mbe naryo nyene rikaba riherutse gufatira umwe muri bo mu ntara ya rumonge mu manuko kugira ngo kabigatuzwe prime mbarubuke yarongoye iryo shirahamwe hari ivyo asaba leta harimo gushinga umugwi wigenga ujejwe guhasha abakora urudandazwa rw'abantu yoshiraho ivyo bita mu gifaransa les etats generaux de l'enfant burunde ni kuvuga inama rukokoma yerekeye abana muri rusangi mu burundi kuko turabona ko iyo tuvuze abana ni kuvuga umuntu wese atarakwiza imyaka cumi n'umunani y'amavuko tubona ko abo bana aribo bagwa muri urwo rudandazwa rw'abantu vyoroshe babijamwo batanazi n'ivyo bagiyemwo ica kabiri dusaba leta yogerageza ikagwanya bimwe biboneka abana baheba amashuri biciye mu kugwiza bimwe twita mu gifaransa rekantine scolaire ni ukuvuga hamwe bafungurira abana ku ishuri bijya vyotuma kubera ubukene abavyeyi baba barimwo vyofasha kugira abana ntibata amashuri ko iyo bayataye niho baca bagwa mu rudandazo rw'abantu n'abadandaza caba batora vyoroshe murumva kandi ko vyumvikana e, turasaba leta ko yoshiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gukinga no guhagarika abakoze urudandazo rw'abantu kandi no kubahana tugasaba leta ko yogerageza igakoresha abayiserukira mu ivyo bihugu bariyo omani ni Arabie Saoudite na Kuwait canke muri ako karere muri ivyo bihugu mu kiringo hafi c'imyaka ibiri gusa hamaze kugurishwa abarundikazi baba ibihumbi bitatu kuva mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uheze gushika uno musi muri onesiti weton frere turafise ibiharuro biri hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu vy'abo bana babigeme bagiyemo ivyo bihugu twadondaguye uno musi rero bakaba aribo bariko barasaba ko botahukana mu gihugu c'amavukiro kuko basanze ivyo bagiye gukora ari akazi babemereye atari vyo ahubwo uno musi bariko barashurashuzwa ku nguvu canke bakubitwa canke ugasanga bakoramwo ibihimba vy'umubiri vyo bita bita trafic d'organe bakabajana no mu bushurashuzi bumwe bwo bw'ikirenga ahubwo novuga ntihararengiranye n'ubwishyirahamwe wnsete we ton frere ritaka hari intambwe zimwe gihishimira leta yarashizeho itegeko rirwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi ryashyizweho igihugu umunani n'icyubahiro mu rukuru w'igihugu petero nkuru nziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane reka mbere si ibyo gusa eh, no mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kw'icyenda eh, yarashyizeho igikumu kuri indi tegeko rirwanya amabi akorerwa abakenyezi ibyo bita mu gifaransa revirance se base sur le genre yego ibyo rero turabishima cyane hanyuma bikaba ari byo nabyo bidufasha kugira ngo dushobore kurwanya nk'inayo mabi no kuyakurikirana ku munsi ku munsi ishyirahamwe onst we ton frere rihamagarira amashyirahamwe mpuzamakungu nka wm ryitaho abimukira na unicef ryitaho ineza y'abana gufasha leta y'uburundi kugarukana abarundikazi bagurishijwe mu bihugu by'abarabu imigwi ishika kuri cumi n'umwe igizwe n'abarundi n'abanyamahanga bakora urudandazwa rw'abarundikazi yasambuwe n'igipolisi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku isi uko umwaka utashe amatohoza yakozwe na onu yerekana ko urucuruzwa rwa kiremwamuntu rwinjiriza abarukora n'imiburiburi amamiliyaridi mirongo itatu n'abiri y'amadolari y'abanyamerika eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze kuri iyi nkuru tuve mu burundi tunyarukire muri tanzania aho amazu harenga magana abiri ariyo hamaze kumenyekana ko yasenywe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya mutenderi mu gihugu cya tanzania abahuye n'ibi byago bavuga ko iyo mvura yabasize mu kangaratete kuko n'ibyo bari barafashishijwe n'ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr byatwawe n'umwuzure umunyamakuru w'ijwi rya amerika ukorera arusha muri tanzania pierre claver niyo nkuru niwe utugezaho inkuru irambuye
imvura nyinshi ivanze umuyaga yatanguye kugwa mu karere ka kigoma ikambi ya mutenderi irimwo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi iyo mvura y'isegenya ni nayo yahavuye isenyagura n'amazu muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi amazu arenga amajana abiri harimwo ayubakishijwe amabati n'ayasakaje amahema yarabomotse bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko basigaye bifumbereje kuko utwabo twatwawe amazu yavomotse arenga mirongo itatu n'ane aho ni muri zone ya mbere muri zone ya kane zirindwi na zine amajyambere barishyura kuko nizo amabati zaratewe ziraguruka cyawumva amahema nayo ibyo abayuwene bakoreramo zarabomotse zose no mu isoko zarabomaguritse sana sana kubera isoko y'ahantu habi umva amateye mu nzu bica bitota barifumbireje nyine barindiriye gusa icyo diyarasiyo bakorera ubu muri iyo kambi ya mutenderi abantu bamaze gutangura gusanura aho bigikunda ahandi naho begeranya amabati yagurutse abandi nabo basabye indaro ababanyi babo kuko amahema yabo yagurutse iyo mvura ivanze igihuhusi yaguye mu gihe impunzi zaheruka guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya by'ukwezi kw'icumi na rimwe izo mpunzi zivuga ko iyo mvura y'isegenya yatwaye n'izo mfashanyo yegereye isoko ahantu amazi yose rero mu nkambi aruhukira arumva abo baramerewe nabi cyane bamwe bamwe ko yegeranya amabati aba yarasambutse cyangwa ngira barako bofuka na bukeye bukajyaho baraho bashaka kwitwa umusaya bakarindira yuko amashyirahamwe bigere bibafasha ibyo mu nzu byaratwawe nk'ibyo baheruka gufata by'ukwezi bari mu kangaratete babone ibadutse guca umutwe kandi niyo baza kureza n'ifunguro nayo iboneye iraharura kugira ngo imenye gusubira neza cy'abantu bahuye n'ibyo turanganya mugabo ni benshi rwose mu mazone nka yose izo mpunzi zisaba imfashanyo yihutirwa batinya ko indwara ziva ku isuku rike zishobora gusongera isibe maze zikabafata cyane cyane abana naho biri uko izo mpunzi zirashima ko ata muntu yasize ubuzima kiretse abakomeretse bisanzwe iyo kambi irimwo impunzi z'abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu mu mpera z'ukwezi guheze imvura nk'iyo yari yasenyaguye amazu arenga ijana ikomeretsa n'abantu barenga cumi na bane mu ikambi y'impunzi ya nduta nayo irimwo abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
muvugire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda naho mu burundi mudukurikira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri ni radiyo yanyu umwe rero ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru make y'imina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunze ibiganiro bya studio y'ijambo ndabaramukije jerome niyonzima ndabaha ikaze muri cya kiyago cya politike mwikundira arico ntorere kazoza muri ntorere kazoza c'uno munsi tukaba tugiye kugaruka ku bijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo c'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'iyarusha kuzohabwa abazaba badashoboye gushikira amatongo yabo reka nsabe mugenzi wacu terance manirakiza aganire n'abatumire batatu hakaba hari Dieudonne Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo ariwo CNTB hakaba na musenyeri jean louis nahimana arongoye umugwi ujejwe gushyira ahabona ukuri no kunywanisha abarundi severe araganira kandi na atanazi masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya rumonge terance imanirakiza ijambo ni rwawe ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi
hano muri studio turi kumwe n'umutumire mbonimpa Dieudonne asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonne turabaramukije tunabaha ikaze muri kino kiganiro eh ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bariko barakurikirana kino kiganiro mhm kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina kuzagumana ni soko nyamazime Daba muyage muzibukira ivyo bimene Jambo ririca ritishe naho rigakiza Vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi Vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi
muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi musenyeri Jean Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo ahanini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye yarusha ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye arusha igihe abanyepolitike kandi n'abandi baserukira abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano niyo bagira bati ego men nziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruhu rw'amazi nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo bisubire kuba muri iki gihugu muri ibyo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi aho abarundi bifuza bifuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya amahano eh, yabereye n'amabi yabereye mu gihugu Eh, kugira cyane cyane basubize iteka abarinyazwe Eh, nogira nti aba mbere eh, dushira imbere eh, n'abakozwe ko n'amahano Eh, n'abo bantu isinzi eh, bishwe bakagenda gutyo amazima yongo eh, imiryango yabo gushika uyu munsi itaramenya icashikiye ababo Eh, hariho abatotejwe hariho abanyazwe utwabo bagira bati abo bose eh, hamwe batosubizwa iteka hamwe batosumbushwa mu byabashikiye eh, ayo mahoro yobara amahorerane kuba ari uguhendana Eh, ubu rero eh, uwo mugwi waragiyeho yego uramaze umwaka eh, urenga kumbure muravuze yuko eh, ihangiro nyamukuru ry'uwo mugwi ari ugusubiza ku gateka abakuweko n'amabi yagira aba mu burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye Eh, uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyazwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu vyabo uwo mugwi kumbure woba ufise intumbero yo gukorera ku bakozweko n'ayo mabi muri ubwo buryo yego me- mbere n'itegeko ritugenga riratomoye eh, rirategekanya eh, eh, ico nokwita gushumbusha eh, abatakaje ivyabo abanyazwe eh, mu bitari bike eh, n'ayo matongo eh, arimwo Eh, nibaza ko intambwe ya mbere eh, ni uko tubanza kumenya uko ibintu vyagenze eh, kumenya abantu eh, bakozwe ko n'ayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe eh, gushoboka eh, mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro Eh, uwo- eh, nogira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri eh, na cane cane tugashyiraho ikibanza eh, navuga nti kininiya ca mbere cane cane abakozwe ko n'amahano eh, tuzorabira hamwe uburyo bubereye eh, dufatiye ku aho burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwa iteka eh, mu babo no mu vyabo
turondera amahoro tuganire
reka duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muvyakira gute mwebwe Ego, murakoze eh, ni umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Eh, Ibi bashira imbere ni vyiza ah, nkako ni ku itegeko ribivuga eh, kandi na twebwe muri CNTB eh, ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cyagiye kiracamwo kuva uburundi bwikukiye murumvise rero cyane cyane ibyo uyu arongoye uyu mugwi severe umenye ujeje kumenya ukuri no kurekuriranira usanzwe ukora Eh, na twebwe muri sentebe icyo dukora ni uko mu byo tuba turi ko turakora eh, ni ukugira ngo twakire ayo matati twakire eh, abo bahunze bahungutse uno munsi bagasanga ibyabo byaranyazwe turi ko turabikora rero eh, turagerageza eh, u- tugakorera kuri iki cyane cyane kiri eh, muri uyu mugwi kumenya ukuri no kurekuranira tubanza da- ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega uku kuri kumeze gute ku byabaye tukamenya ntihabaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ibyiwe abisubizwa gute tugaca turaba rero mu bikorwa bya sentebe tugaca tu- kugira ngo uyu muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute mbega mukiri ngaho nyene umuntu havagira ati muza gusanga mufise igikorwa kimwe kuri ico kibazo E, urunganira igikorwa ca sentebe kuko uyu mugwi waratanguye u- sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi nokubwira ko eh, muri ibi bihe turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga ibihumbi mirongo itatu ugasanga hariho abayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntitujya kumubwira tuti nyamara zana amaraye waronkeye ngaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zana i- umushumbushe dukeya ku byo warondeye uyu mugore rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ry'abasangiye ikiyago
kereka kumbure eh, dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya, ya Rumonge aho turi kumwe n'amasumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mu ishyirahamwe mbere narirongoye ry'abahungutse Atanazi turaramukije tunabane ikaze mwaramutse neza uduze akajwi ka Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve murakoze cyane mwaramutse neza Mhm. Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho tuko turarabira hamwe uko umugwi kumenya kuri no gufasha abarundi kunywana eh, uzoheza ukitaho kibazo eh, na cyane cyane gihanze ah, abahuye n'amabi eh, Burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo Eh, wumvise ko kumbure bategekanya kugi- kugikorera ko wowe byakira gute Eh, ivyo jewe ndabishima nk'uko twari dusanzwe tubivuga Eh, twa- ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka a- atahunze ku mvo zimuvuyeko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akaca abarirwa n'abantu bamwe bamwe ngo ntiyobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya ico gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri erb eh, tu- nu- ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ivyo bintu twebwe hari ikintu tutari twasimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwa karya gace uba wagabuye n'umuntu ni uko wohabwa agasumbusho rero nk'uko maze kubyumva eh, babivuze babishikiriza abo ba nyakubahwa Mhm. ariko muri ico gihe byaca bigenda gute Mu- ibyahejeje bigenda gute muri ico gihe
Muri- muri ico muriko gihe- murasaba gushumbushwa Eh, muri icyo gihe twasaba gusumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi cntb eh, ni ukuvuga yuko ni ndi umwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega turashobora kugabana n'umuntu utavukana tugaca dutaha uko nyene cntb itegekanije iki ikibazo kijanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu batwi- baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo ni ubwo gushikiriza umuntu itongo canke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha ntaco bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo bo muri mu migambi yabo ico ntikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko mu- umugwi severe eh, bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico turagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa Eh, kuko kenshi aho umuntu avuga eh, akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibijeho nimba kizobaho eh, ni igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukaca ugenda uko nyene birababaje cyane masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko ah, ubwo gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro ah, hagati y'abo bantu babiri usu- uwoba yarashubije itongo canke uwoba yitwa ngo yara- yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe ni kubibona niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuhaho yari asanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaje ahanini so harura nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanje hanyuma rikoreramo uwundi jewe rero mvuga yuko ati hamwe byoba byiza mu gihe em, hosumbushwa umuntu yahunguwe kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimazemo imyaka atabirimo kuko yatakaje ibintu byinshi murakoze
urakoze terance barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse abariko baratwumviriza ko cyari igice cya mbere aho twariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazoba badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira jerome niyonzima nongere nkenguruke mwebwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kurobanirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
icyo kino rero icyo kiganiro mugezwaho na radiyo ijwi rya amerika mutegurirwa na studio ijambo nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tukaba tubararikiye kandi ibindi biganiro bitaha mu kanya isa moya n'igice na makuru hamwe n'ibindi biganiro ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na enjeniyeri pira handire afatanije na fasiri gebeho mwari kumwe kuri mikoro na eugenia mukankusi mbashimiye mwese iri mu izina rya bagenzi banjye ko mwateze amatwi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika